mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumviriza ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ho mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu bikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na fide niyongabo mu kanya turayahera kuyagezwe ko hirya no hino ku isi imwe mu miryango yigenga mu rwanda isaba leta gushyira mu ngiro ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ibiza bitabashize mu biza by'inzara hari ukuntu atuye afite ibyangombwa byemewe n'amategeko aho ngaho leta mbere y'uko binamwimura cyangwa se n'ibinamwimuye igomba gushyiraho n'ubundi buryo bwamufasha kugira ngo koko ubuzima bwe ntibuhungabane
uwo ni apolinaire mupiganyi umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe transparency international rwanda abitwaje ibigwanisho bishe abantu batatu mu bashinzwe gucungera umutekano muri parike ya virunga iri mu buseruko bwa kongo marawi yataye mu mvuto impunzi n'abakirondera ubuhungiro barenga amajana ane abahagaritswe baguriyemwo abarundi abanyarwanda n'abanyekongo ukraine yasambuye misile mirongo ibiri n'icyenda kuri mirongo itatu zari zarashwe n'uburusiya ido ni idoya y'amakuru yose ni mu kanya gatoya cyane aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi abantu batatu mu bari bajejwe gucungira umutekano muri parike ya virunga iri mu buseruko bwa kongo bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho uno munsi ku wa kane ido ni ido kuri iyi nkuru na eugenie mukankusi umutegetsi wabitangaje yavuze ko biciwe hafi ya pariki y'igihugu ya virunga ibamo icya kabiri cy'inyamaswa z'ingagi zishobora gucika ku isi ni ahantu hakunze kubera ibitero by'abarwanyi umwenjeniyeri umwe byatangajwe ko yaburiwe irengero batatu bakomerekeye mu gitero cyagabwe ubwo imodoka z'ikigo cya kongo gishinzwe kubungabunga amashyamba n'inyamaswa ziyabamo zari zivuye mu mudugudu wa kivanja mu ntara ya kivu ya ruguru aha niho imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri mirongo ikorera umuyobozi mu karere alain kiwewa yagize ati ntabwo tuzi abagabye igitero abo ari bo yongeyeho ko abo bateye birukankanye intwaro zabo bahunga icyo kigo nticyahise gisubiza ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza dukesha iyi nkuru ubwo cyari kibisabwe itsinda ry'iki kigo akenshi rijya kwita ku bibazo by'amashanyarazi mu karere kose kandi rishinzwe ahanini kurinda pariki y'igihugu ya virunga iyi pariki yakunze kwibasirwa n'ibikorwa by'abarwanyi mu ntambara zimaze imyaka ikigo cya kongo gishinzwe kubungabunga amashyamba n'inyamaswa cyaburiye ibijyanye n'iyobora ry'urugomo mu kwezi kwa kabiri nyuma y'uko abakekwagaho kuba abarwanyi ba mayimayi bagabye igitero ku bari bashinzwe umutekano wa virunga bakica umwe bagakomeretsa abandi babiri
urakoze hejuru kuri iyo nkuru igihugu cya malawi cyataye mu mvuto impunzi n'abarondera ubuhungiro barenga amajana ane ubushikiranganje bujejwe umutekano muri malawi buvuga ko abahagaritswe ari abanse gusubira mu makambi ari hagati mu gihugu n'abikekwa ko bakora ubucuruzi batabifitiye uburenganzira inkuru tubaza mugenzi wacu diane nini nahazwe abahagaritswe bagwiriyemwo abanyarwanda abarundi n'abava muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu majana ane n'umunani batawe muri yompi harimwo abana barenga ijana nk'uko abategetsi ba malawi babisiguye hari haheze amezi abiri leta ya malawi igabishije impunzi n'abarondera ubuhungiro banse gusubira mu ikambi ya zareka iri ku birometero mirongo ine uvuye ku murwa mukuru wa malawi lilongwe patrick bota avugira ubushikiranganji bw'umutekano muri malawi yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp mu mfunyapfunyo k'umwanya wo gusubira mu ikambi ya zareka bahawe ukwiriye bantu bino leopold nawe ari mu batwara abarundi baba ililongwe muri malawi yabwiye afp ko ivyo malawi yakoze binyura binyuranye n'ivyo yiyemeje byo gukingira impunzi leopold yagize ati hari amasezerano yemerera impunzi zishobora kwiba ko gukora imirimo itandukanye kugira ngo ntizibandanye kuzera inze kuri uwo ari we wese umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano muri malawi patrick bota yemeza ariko ko mu barenga amajana ane batawe muri yompi harimwo abakora ubucuruzi bunyuranye n'amategeko irilongwe urunani ruhurikiyemwo abaharanira agateka kazina muntu muri malawi rwateye ivyatsi igikorwa co guhagarika zimwe mu mpunzi n'abakirondera ubuhungiro ruvuga ko gihonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi ku bw'urwo runani ni igikorwa kigiye gutera ubwoba impunzi no kuzibuza kwidegemvya ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr ryerekana ko malawi ibarizwamo impunzi zababa ibihumbi ibihumbi mirongo irindwi muri rusangi benshi muri aba bari mu ikambi ya zareka yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ikambi ya zareka ifise ububasha bwo kwakira impunzi ibihumbi cumi na bibiri ariko kugera ino saha ibarizwamwo abarenga ibihumbi mirongo itanu na bitandatu
abategetsi b'ibihugu bitandatu byo muri afurika byifuza kugira uruhara mu gutorera umuti intambara ya ukraine n'uburusiya bazogendera ivyo bihugu mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu canke mu ntango z'ukwezi kw'indwi ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini nahazwe umushikiranganje ajeje imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu serge lavrov yatangaje ivyano matariki mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ari kumwe na mugenzi wiwe wa uganda lavrov muri ico kiganiro yagize ati perezida vladimir putin ariteguriye kuganira n'uruhande urwo ari rwo rwose rwifuza umugambi w'amahoro utagira agahemo uburusiya buranyotewe rero intererano ya afurika ibihugu bitandatu vyo ku mugabane wa afurika nivyo biheruka gutangaza ko vyifuza guterera mu kugarukana amahoro hagati y'uburusiya na ukraine ivyo navyo ni afurika y'epfo repubulika ya demokarasi ya kongo uganda misiri senegal na zambia ntibiramenyekana igihugu ca mbere abo bategetsi batandatu bo ku mugabane wa afurika bazobanza kugendera hagati y'uburusiya na ukraine ivyo bihugu vyose ariko vyatangaje ko binyotewe kugira ico biterereye kugira amahoro agaruke hagati ya ukraine n'uburusiya afurika y'epfo itangaza ivy'uno mugambi mu ntango zino ndwi yavuze ko intambara hagati y'uburusiya na ukraine irambiranye kandi imaze konona ibitari bike ku mugabane wa afurika perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yashize ahabona ivy'uno mugambi inyuma y'iminsi yemeje ko yari amaze aremerwa kugira ngo avuge aho igihugu ciwe gihagaze mu vy'intambara y'uburusiya na ukraine ni nyuma y'aho amerika yari yagirije afurika y'epfo kuba yarahaye ibigwanisho uburusiya ni ivyagiriji afurika y'epfo yamirira kure
turagushimiye diane kuri iyo nkuru ukugandara no gushingura umwamikazi elizabeth wa kabiri w'ubwongereza vyatwaye amafaranga agera ku miliyoni amajana abiri n'umwe y'amadolari y'amanyamerika ni inkuru dushyikirizwa kandi na mugenzi wacu diane nini nahazwe ayo mafaranga yashizwe ahabona biciye mu rwandiko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta mu bwongereza john glenn yarungikiye inama nshingamateka y'ico gihugu urwo rwandiko rwerekana ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwakoresheje miliyoni hafi mirongo irindwi na zine z'amadolari ya amerika mu bikorwa birimo gucungera umutekano mu gihugu cose mu minsi icumi yo kugandarira umwamikazi elizabeth wa kabiri ubushikiranganje bw'imico kama n'uburaba ivyo kumenyesha amakuru buza ubwa kabiri mu bwakoresheje amafaranga menshi bwakoresheje ayagera ku miliyoni mirongo irindwi z'amadolari ya amerika umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta mu bwongereza agasigura ko aya mafaranga yose yari ngombwa ko atangwa kugira umwamikazi ashingurwa n'iteka n'umutekano mu gihugu cose leta y'ubwongereza ishize ahabona ikiguzi c'imihango yo gushingurana iteka umwamikazi elizabeth wa kabiri inyuma y'iminsi mike umuhungu wiwe charles wa gatatu yimitswe nk'umwami w'ubwongereza ikiguzi c'ibirori vyo kwimika umwami charles wa gatatu ntikiramenyekana abasesanguzi bavuze yamara ko kizotera imyidogo y'abongereza bugarijwe n'ubuzima buzimvye uruhande rudashigikiye intwaro ya cami mu bwongereza ruvuga ko ibirori vyo kwimika charles wa gatatu bishobora kuba vyatwaye imiliyoni ijana z'amafaranga y'abanyaburaya leta y'ubwongereza yamara ntiyemera ko ayo mafaranga yoba yaragezaho
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru agezwe ko ayo hirya no hino ku isi ijwi rya amerika mubandanya kuryumviriza mu kirundi n'ikinyarwanda kuri za fm zitandukanye n'imirongo ya shortwave mushobora kutumviriza kandi ikibiriraho kuri we we we akaburungu radio yacu voa akaburungu com aderese ya facebook youtube na instagram byacu ni voa radio yacu mu kanya mu karere ko muri afurika y'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mu rwanda ishyirahamwe rirwanya ibiturire n'akarenganyo transparency international rwanda risaba leta gushyira mu ngiro ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ibiza ritabashyize mu biza by'inzara inkuru tubaza umumenyeshamakuru wacu i kigali mu rwanda asumta kaboyi radiyo ijwi rya amerika imaze imyaka ibagezaho inkuru ku bibazo by'abaturage bimurwa mu mujyi wa kigali no mu nkengero zawo ku mpamvu zitandukanye hari abagenda bimurwa kubera kutabasha kubaka amazu agezweho mu mujyi wa kigali hari abandi bimurwa kubera ko batuye ahantu hashobora kugirira amakuba mu bihe by'ibiza hari n'abandi bimurwa ku nyungu z'ibikorwa bifitiye inyungu igihugu muri iyi minsi mike ishize twagarutse cyane ku bimurwa kubera ibiza mu mirenge ya jabana na gisozi ijwi rya amerika ryagerageje gushakisha imiryango itari iya leta ngo ivuge aho ihagaze kuri iki kibazo umuryango urwanya ruswa n'akarengane usanga ibikorwa leta irimo byo gukingira abaturage bayo kuba bahitanwa n'ibiza by'imvura ari inshingano zayo ariko uburenganzira bwa muntu ntibukwiye guhohoterwa apolineri mupiganyi ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango niba koko hari umuntu wari usanzwe hari ukuntu atuye afite ibyangombwa byemewe n'amategeko aho ngaho leta mbere y'uko inamwimura cyangwa se n'ibinamwimuye igomba gushyiraho n'ubundi buryo bwamufasha kugira ngo koko ubuzima bwe ntibuhungabane ariko n'abahatuye bidakurikije amategeko ni ngombwa ko hatekerezwa ibisubizo ariko nanone bya bisubizo bitongera gusubiza mu kandi kaga kajyanye n'ubukene n'akandi kaga wenda umuntu aba atatekereje kuko ibibazo abantu bahura nabyo bashobora guhura nabyo eh, bitewe n'ibyo biza koko ariko bashobora guhura nabyo bitewe nanone no kuba ari ahantu eh, hadashobora kumushyira mu mudendezo urumva rero nanone ntabwo ari ugukemura ikibazo kimwe kuko n'inzara no kurara ahantu habi kutagira aho urara nabyo eh, ni ikiza mu bindi bamwe mu baturage bagaragaza ko abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kubimura aba baturage bavuga ko barimo kwimurwa hatitawe ko bafite uburenganzira ku mitungo yabo uyu utifuje ko amazina yashyirwa hanze kubera impamvu z'umutekano we ni umuturage wo mu murenge wa gisozi ahantu hagomba gusenywa biri gukorwa mu buryo butandukanye ibyo bintu ntabwo harimo ubutabera muri ino karitsiye yacu harimo ahantu henshi hakomeye harimo n'amazu akomeye ubona nta kibazo cy'amazi yahagera nta kibazo rwose ubona na gitoya n'iwanjye niko hameze umuyobozi w'umurenge niba aje akabwira abaturage muri ubwo buryo tukamusaba inama tukavuga ngo ni gute ushobora kwimura umuturage hatabayeho expropriation umuturage uha agaciro umutungo we ukamubwira ngo ugiye kumwimurira ku mafaranga ibihumbi mirongo icyenda ntunamukoreshe n'inama ngo unamusobanurire byibuze nta nama yigeze ibaho n'imwe nagasuzugura ahubwo ukabona yuko nyine n'ibintu ubona bidahawe agaciro urimo ukabona ko ikiremwamuntu kirimo kirahatekekera harimo akarengane kenshi mu kiganiro haha ijwi rya amerika umuyobozi w'umujyi wa kigali bwana rubingisa pidanse yumvikanishije ko ikigambiro wari ukurokora ubuzima bw'umuturage uyu muyobozi akamara impungenge abaturage ko ntawe uzamburwa ubutaka bwe ufite ibyangombwa ntabwo tumutwaye ubutaka turamubwiye tuti inzu ni iyawe ifitiye ibyangombwa ariko ahantu yubatse urabona ko ejo ushobora kukugwaho iba wimutse usabe kuhubaka bijyanye n'uko hameze ufite ibyangombwa ari hahandi ku buhaname burenze butemewe no guturwa uwo nawe turamubwira tuti hano hagombye kuba haragiye iki ngiki tukamushakira ahandi ashyira igikorwa cye tukamushakira ikibanza yego turashaka kumushakira ikibanza akaba yakubaka biturutse n'amikoro ariko n'udafite amikoro ni umuturage wacu agomba gushakirwa nawe uko agomba kubaho yaba ari ukumwubakira inzu umujyi wa kigali utangaza ko kugeza ubu umaze kubarura imiryango igera ku bihumbi bitandatu igomba kuba yimuwe mbere y'uko ibindi bihe by'imvura bigera mu kwezi kwa cyenda meya rubingisa atangaza ko muri iyi miryango yabaruwe irenze ibihumbi bitatu magana abiri n'iy'abakodesha aba bagiye bahabwa ukwezi kumwe kungana n'ibihumbi mirongo itatu bajya gushakisha ahandi bakwimukira uyu muyobozi yumvikanisha ko abagera ku gihumbi magana inani mirongo itanu mu bari bafite amazu babahawe ibihumbi mirongo cyenda bajya gushakisha aho bimukira meya rubingisi atangaza ko abasigaye nabo bazaba bimutse mbere y'ukwezi kwa cyenda uyu muyobozi yumvikanisha ko abari basanzwe bafite amazu ariko adakomeye bashobora gusaba uburenganzira bwo kuyasana bakayasubiramo umuyobozi w'umujyi wa kigali yavuze ko abaturage b'abakene bo bazubakirwa nk'uko bisanzwe n'ubundi leta ifasha abakene gusa nta gihe cyatanzwe ibihe bishobora kuzaba byarangiriye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
tuze mu burundi aho uburundi bwarungitse igice cya mbere cy'abakozi baja gukora mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu biciye mu masezerano hagati ya leta y'uburundi na arabiya saudite bamwe mu bigeme bagiye barashima ibindi kuri ino nkuru n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eloge wirikaneza
abo n'abakenyezi n'abigeme cumi n'umwe ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bariko berekeza muri arabiya saudite Janet Uwimana ari muri bo uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yahora ari umucuruza narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binjiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanje guteza imbere igihugu canje cambona ko vyoba vyiza cane nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushahara ngiye kuwuko- gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora ibintu mu masezerano vyarimwo vyatumye ndema ica mbere ni uko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi ikigira kabiri mfise ibiro biz- biza kunyakira aho ndi bushikire muri make umutekano- umutekano wanjye uza kuba umeze neza cyane umukenyezi wundi wo mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa ategereje kurira indege imushikana mu kigobe cy'abarabu yabwiye abamenyesha amakuru bimwe mu byo abarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu kuramukanya bakakuramusa salamu aleikum walahi watulahi wabarakatu ukaca wishura waaleikum salamu walahi watulahi wabarakatu byo mu nzu twize kideri sahani amahera yanje nateguye kuzoca norora inkoko ngira agashirame k'inkoko ndazorora zita amagi izindi ca nshira mu kigega izindi baza kunshorera nyumva nezerewe cyane Epimene Barapfinda umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira turafite amasezerano y'uko bazosubira kugenda abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi na bitanu niryo soko baduhaye eh, muri arabi saudite ni ukuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere ko bazoguma baragenda murabona yuko eh, akunko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe baronse amafaranga y'agaciro bakagarukana ngaha mu gihugu bonyene bakiteza imbere reka n'igihugu kirashobora kurongera koyo kuko abashomeri bazoba bagabanutse mu gihugu Jean Bosco Bizuru ni umuyobozi nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme ni rimwe kuri cumi n'indwi yahawe uruhusha na leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo ata muntu n'umwe azobangamirwa bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubu bava ngaha bafise amanimero y'amatelefone n'amadirese yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishyirahamwe ntiza kuraba canke leta y'u Burundi ngize kuraba kuri ayo makonte yabo ni amakonte bijerera bo nyene bitunganije bakamenya ati naka azokurako amafaranga canke ntawe uzoyakurako bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzoba bubazi hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo twebwe am- n'umuntu abakoresha turamufise inimero na aderese n'inzu tuba tuzi aho itumbereye tuzobakurikirana kuko turafise natwe abo ducako hariya kugira ngo badufashe gukurikirana abantu ko batari ko barahohoterwa ibi n'abafinda arabyemeza turafite icyizere yuko bizogenda neza kuko cyane rwose uburundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu lisite yasi hariya muri arabi saudite turafise ambasade yacu hariya iri kubikurikirana neza irafise lisite y'abagenda bose kandi ikabakira niyo ibakira washaka hanyuma ikakibashikiriza n'amajansi hariya nyene bazokora n'amajansi aha iwacu Ishirahamwe NST we Ton Frere rirwanya urucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyagero ririruhutsa Prime Mbarubukeye ni wariyobora akanyamuneza mu ishyirahamwe turongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudanazo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyagiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana ons tom frere ryagomba by'ukuri kwikeza kubera by'ukuri icyo gikorwa eh, c'iteka ryagizemo uruhara ru- rudasanzwe kugira ngo eh, gishike aho kigeze uno munsi Eh, ico gisata kijemwo amategeko ko vyari vyaragaragaye muri kahise yuko ico gisata carimwo ibintu vyinshi bita- bidatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ivyo bihugu vy'abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agateka kabo kagahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima utuzi twari ubu mu bihugu by'abarabu ku barundi ni utw'abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko barategurwa ariko ntibaragerwako abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni mirongo itanu z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo ibi vyategetswe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cane cane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu vy'ikigobe cy'abarabu ni ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze oem ikigo ca onu kijejwe abimukira cavuze ko abarundi igihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bagurishijwe hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo umunani kw'ijana y'abacurujwe bakaba ari igitsina gore eroje buri kaneza ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru Eh, tukiri mu burundi umunyeshuri w'imyaka cumi n'itandatu yubatse urubuga rumeze nka telegram francois tumusavye yesu yiga ku ishure ry'ikitegererezo ry'imakamba avuga ko atarashobora gukura inyu, ata- atarashobora gukura inyungu mu gikorwa ciwe inkuru y'ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na thierry ndayishimiye
urubuga nagwise fransas kubera nitwa françois tumusabye yesu naciye mvuga ati iyo fra ni françois fra hama sasu ni tumusabye yesu uwo ni umunyeshuri tumusabye yesu francois yiga mu mwaka wa kabiri w'inyuma y'amashuri shingiro ku ishuri y'akarorero y'imakamba urwo rubuga yatunganije akagwita frasasu rukora nka telegrama iyo uhejeje kurushira muri telefone bikemera ucuronka ubutumwa bw'ikaze uvuye kuri telegrama mbere n'abagenzi bawe basanzwe bakoresha telegrama baca babona ko ubaye umunywanyi wa telegrama nawe ushize muri telefone yawe urwo rubuga uca ubona amanimero y'abagenzi bawe bakoresha telegrama gutyo muca mutangura guhanahana ubutumwa bwanditse canke bw'ijwi amakuru n'amareresi tumusabye yesu francois twamusanze mu isomero aho abanyeshure bigira ibijanye n'imashini nyabwonko kw'ishure y'akarorero imakamba yabanje kuduha urwo rubuga yakoze turushira muri telefone tubona rurakora neza niko kutwiganira ukugene yiyumviriye gukora urwo rubuga hwaniro frasasu mugihe make mbere ica numva mfise iryo shaka nuko naguma numva bagenzi banje bavuga ngo uba ya- yarakoze uryo rubuga rwa facebook ti yari umwana muto cavuga ati uko yagenjeje nanje ngira ngerageze naho atabushobozi buhanitse mfise ngerageze ndariko noshika kw'iyo ntumbere tuti none ubwenge bwo gukora urubuga hwaniro wabukuye hehe kandi wiga mu mwaka w'icenda tumusabye yesu nawe ati ico gihe nari niga mu w'icenda mw'ishuri ntitwavyiga ariko nubwo ko ubumenyi noba narabukuye kuri interineti genda ndiyenforoma ndiyenforoma gushika aho mbona ko bimwe bimwe noshobora kurishora naho bimwe bimwe ndagenda bimenya uko imyaka igenda urwo rubuga rero uhejeje kurushira muri telefone yawe uca ubona ubutumwa bw'ikaze bwa telegrama ijwi rya amerika yifuje kumenya ko tumusabye yesu atibye ubuhinga bwa telegrama nawe yagize ati iyo umaze kurutejaija urashaka kwajuta umu- umunywanyi wo kuri telegrama mukara- mukaba murayaga nk'uko nko muri whatsapp gb ushaka kurungikira uwundi i- iyindi whatsapp kandi atari uko mukoresha application imwe rero niyo no muri urwo rubuga frasazo urashaka kurungikira canke kuvugana n'umuntu wo mu yindi application umwigisha bayubahe claude yigisha ubuhinga bwa none mu bijanye no gutumatumanako amakuru muri iryo shure yamukurikiranye kuva atanguye kubaka urwo rubuga hwaniro nawe yaruhiye ati ubwo butumwa bw'ikaze eh, buza buvuye kuri telegaramu hariho liya yakereye hagati y'iyo ya kode suruse y'iyo yiwe ni ukuvuga na telegaramu ni nk'uko wari gushobora kuronka ubutumwa bw'ikaze buvuye diregitema kuri facebook canke buje kuri imeyili ivyo rero bitumwa n'uko ubuhinga bukiri buke urumva ntiyoshobora kuronka kode yivuye kuri we nyene ni ukuvuga bica biba ibintu vya buga ivyo navyo ntivyo babigikunda kuko utegerezwa kuronka mesaje uza winjiyemwo rero yashatse kugira liyezo na telegrama kugira informatio iza kuza kugira ushobore kwitantifiya yiciye kuri telegrama yiciye kuri i- email yiciye kuri nimero ya telefone ivyo vyose ni ibintu umuntu ashobora gukonfigira ugashobora kuronka gusekiriza konte yawe uwo mwigisha arasigura kandi ubuhinga uwo munyeshure yakoresheje ngo yubake urwo rubuga urwo rubuga yarukoze akoresheje l'application codurare iyo codurare nayo bwa mbere ni constructeur d'application moderne iyo codurare ni plateforme iraho fasha gukereya ama application android mugabo d'une façon gratuite mu migambi uwo muyabaga afise ni ukubandanya atera imbere muri ubwo buhinga urifuza gukora gukoramo ibyo bintu vya messageri hakaronka nk'ikintu nohera ko coba ari nk'ikintu c'iradiyo radiyo fm kugira ngo amplisi iyo utilisation ya frasasu haba hariho na- n'ayandi makuru ariko arumvikana hirya no hino kandi atari amakuru yo mu kinywa ari amakuru azwi nko kujya kuwundi kw'amaradiyo hama ivyo bimaze gukunda ndashaka gushinga nyene n'iyindi sosiyete y'abadevelopere b'amasite nyene nka sibere sibere kafe irimwo amaordinatere ibyo rero byotuma akoresha abantu bahindura indimi ibitabo byanditswemwo bakabishira mu kirundi kandi bagaca babibika ku gisenge kugira abavuga ikirundi babisome umwigisha wiwe nawe ati uwo muyabaga yarakwiye kwamana imashini nyabwonko akaronka n'akanya ko kubandanya arondera ibijanye n'iyo mpano yiwe
radiyo ijwi ry'amerika ya washington dc habura umunsi umwe gusa kugira ngo twambikane hagati y'amayikipe umunani agiye guhurira muri kamarampaka y'ihiganwa rya basket africa league muri bk arena i remera radiyo ijwi ry'amerika igiye kubashikiriza ko byifashe jean claude munyandinda arabidusigurira ayo makipe yakereye imihigo ni stade maria yo muri mali as douane yo muri senegal abidjan basketball club fighters yo muri cote d'ivoire al ahly yo mu misiri petro de rwanda yo muri angola ferroviario da beira yo muri mozambique cape town tigers yo muri afurika y'epfo na reg basketball club yo mu rwanda ibimenyetso byatangiye kwigaragaza mu mujyi wa kigali ko mu nzu y'imikino ya beka arena bizaba ari umuriro amwe mu makipe yo hanze y'u rwanda nka petro de rwanda arimo kwishakira abafana ndetse hari na bamwe mu rubyiruko iyi kipe yamaze guha ikiraka cyo kuzaza kwiyogeza ikipe ihagarariye u rwanda muri muri irushanwa rya bare ariyo reg basketball club ivuga ko ifite intego yo kugera kure hashoboka ikigorora n'abafana bayo kuko umwaka ushize yabatengushye igatsindirwa muri kimwe cya kane kirangiza maxime mwiseneza ni umutoza wungirije muri iyi kipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda intego dufite ni ugutsinda uko ubizi ntabwo wavuga ngo uragera ku gikombe utaratsinda n'umukino wa mbere wa kimwe cya kane ingufu zose tuzishyize kuri uyu mukino wa kimwe cya kane navuga ko umwaka ushize ntabwo byaduhiriye dukina n'ikipe ya fat tumenyereye gukina n'aba abarabu nibyo biri kuduha ingufu zo kuza gutsinda iyi manca kuko abarabu bakina umukino w'ubwenge bwinshi ariko ntabwo bashyiramo ingufu nyinshi ni abantu tumaze kumenyera gukina iyi ni bare ya kabiri twijeje abanyarwanda ko tugomba kugera tugatsinda uno mukino tugakomeza imbere noneho tukabahesha ishema mu kwitegura iyi mikino ya kamarampaka reg basketball club yatsinze ikipe ya apel basketball club mu mikino itatu yo kwipima nubwo abakinnyi n'abatoza ba reg basketball club bavuga ko bagomba kwitwara neza bagahesha ishema abanyarwanda hari bamwe mu bakurikiranira hafi umukino basketball basanga iyi kipe nta cyizere itanga twumve uyu munyakigali egide niringiyimana amahirwe twavuga ko asa nkaho yewe uko mbibona navuga ko bisa nkaho ntayo kubera ko ese ubundi tubanze turebe icyatumye itagera muri ane ya mbere cyarakemutse icyo ni kimwe ikindi ese noneho dukurikije uburyo yitwaye muri aya marushanwa yo gushaka karifikasiyo yo kugira ngo bazagaragare muri iyi bare yo mu rwanda ese bitwaye bate ibyo rero ni kimwe mu guhita bikugaragariza uburyo izitwara no muri iri rushanwa ni ku nshuro ya gatatu u rwanda rugiye kwakira imikino y'icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya basketball africa league umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda desire mugwiza asobanura ko ibi ngibi byabaye umusemburo wo guteza imbere ibikorwa remezo by'uyu mukino dore ko hubatswe ibibuga byinshi kandi bigezweho hari ibibuga byinshi bimaze kubakwa kandi byubatswe mu buryo bugezweho cyane cyane mu buryo bufasha abakinnyi kutavunika navuga nk'ikibazo cya kepra ikibuga cya tekol hariya cy'abashinwa muri free trade zone hari ikibuga cya lisedo kigali hari ikibuga cya kimironko cyubatswe ku bufatanye ku nkunga ya basketball africa league imbuto foundation minisiteri ya siporo ndetse na federasiyo kizataha kwa gatandatu ibyo byose ni ibibuga byagiye byubakwa kandi mu buryo bugezweho desire mugwiza araboneraho guhamagarira abakunzi ba basketball mu rwanda kuzaza ari benshi gushyigikira ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda reg ntabwo ihagarariye urwego ahubwo ihagarariye igihugu ni ukuvuga ngo ni twese abanyarwanda turifuza ko bazaza kuyishyigikira kuwa gatandatu kugira ngo nabo bayihe bayitere ingabo mu bitugu kandi turizeye neza yuko dufatanyije twese uyu mukino tuzawutsinda dufashije abari mu kibuga natwe tukabatiza imbaraga bakabona ko tubashyigikiye twakwizera ko tuzawutsinda ni uguhamagarira rero abanyarwanda bose abakunzi ba basketball abakunzi ba siporo tuza muri bk arena kugira ngo dushyigikire ikipe yacu nk'abanyarwanda iyi mikino ya kamarampaka ya basketball africa league izatangirira ku cyiciro cya kimwe cya kane kirangiza kuwa gatandatu no ku cyumweru kuwa gatandatu guhera saa kumi z'umugoroba ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ikipe ya stade malien yo muri mali izahura na cape town tigers yo muri afurika y'epfo hanyuma guhera isaa moya n'igice hakazakurikiraho umukino uzahuza reg basketball club yo mu rwanda na al ahly yo mu misiri uyu mukino kandi muzawukurikira uko wakabaye kuri radiyo yanyu mudatenguha ijwi rya amerika ku cyumweru nabwo hazaba imikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza as duwane muri senegal izahura na ferroviario dabere yo muri mozambique guhera saa kumi naho petro de rwanda yo muri angola ikazahura na abidjan basketball club fighters yo muri cote d'ivoire mu mukino uzatangira isaa moya n'igice yari claude munyandinda i kigali
aha niho rero turangirije amakuru twari tubafite muri aka kanya mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu kurindira ndabifurije mwese ibihe byiza